Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa Sagalee Abdii Afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoof araarri bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu torban torbaniin sagaleen abdii kan isiniif qabattee dhiyaattu arras sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu kana jalatti gaaffilee keessan muraasa qabannee dhiyaanneerra kan yeroon isaa nuuf ayyame irratti dubbachuudhaaf miigaa gara gaaffilee keessanii dhiyeessuuf irratti dubbachuutti tun darbin. waaqayyoon walii wajjin kadhannaa bakka jirtan hundumaatti yaada keessan waaqayyoof ergisaa. gooftaa jaalalaa eegumsi keef kunuunsi kee nuuf baay'atee dhaggeeffatoonni keenya bakka isaan jiranitti eegumsi kee isaaniif ta'ee nuufis eegumsi kee nuuf baay'atee iddoo kanaan waan nu geesseef yeroo kana waan nu laatteef galanni siif haa ta'u ammas immoo guyyoota kana keessatti yeroo ati nuuf ayyamte kana keessatti itti fayyadamnee. Gaaffilee dhaggeeffatoonni keenya nu qaqqabsiisaniif deebii si biraa ta'e kennuu akka dandeenyuuf ayyaana kee nu baay'isi anas obboleessa koo dabalaattis fayyadami dhaggeeffatoota keenyas haalaaf bakka isaan keessa jiran hundumaatti isaan daawwadhu maqaa gooftaa yesuusiin ameen. Dabala baga nagaan dhuftee siin jechuun daganne dhaggeeffatoota keenya nagaa gaafachuutti goreeni. Arraga kan dhaggeeffataa keenya yeroo hundumaa indaalkaachoo tamasgeen irraan jalqabuu barbaada carraa dursa dubbifamuu kan argatte gaaffii indaalkaachooti indaalkaachoon barataa kitaaba qulqulluu itti jechuuf nan danda'a yeroo baay'ee kitaaba qulqulluu keenya keessaa kutaalee irratti qayyabbatamuun irra jiru addan gaafatu gaaffilee isaa kanaan duraatti dabalatee har'a kan nuti irratti haasofnu daani'el boqonnaa saddeet keessatti jedhe indaalkaachoon waa'een guyyoota kuma lamaaf dhibba sadii ibsamaniiru guyyoonni kun kan ta'anii darbaniidha moo kan ganaa dhufuuf jiraniidha daani'el kan raajiidhaan dubbate kun jedhetu gaaffii indaalkaachoo tamasgeen naannoo jirmaarraa nuuf dhiyeesse.
guyyoonni kuma lamaaf dhibba sadii. macaafa qulqulluu keenya keessatti guyyaa raajii bal'aaf dheeraa ta'ee fi baroota macaafa qulqulluu harka bal'aa ta'e uwwisaa ture ta'uusaa beekamaadha kana keessattis immoo baay'ee barbaachisaadha. raajii warri qoratan waa'ee waggaa kuma lamaaf dhibba sadii dagachuu kan hin dandeenyedha sababiinsaa waggaan kuma lamaaf dhibba sadii waaqayyoo saba israa'elitti kan dubbatee fi hamma bara isa xumuraa jedhamutti kan diriiree. ittiin qulqulloonni yookaas namoonni waaqayyoo ittiin baroota keetti raajii hordofaa turaniidha kanaaf irras gaaffii barbaachisaaf nu ilaallatuudha gaaffii sirriitti nus immoo hubachuu qabnuudha dheeyyaadha indaalkaachoodhaan waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada qixa kanatti egaa daani'el boqonnaa saddeet lakkoobsa kudha afurirraati kan dubbise indaalkaachoon kan inni nu gaafate daani'el boqonnaa saddeet. lakkoobsa kudha afurirraa nu dubbifta.
Macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa saddeeti lakkoobsa kudha afurirraa lakkoobsa kudha afurirraa nan dubbisa akkas jedha. Inni duraa deebisee isa gaaffii gaafate sanaan hamma ganamaa fi galgala kuma lamaa fi dhibba sadiitti hin tura kana booddee iddoon qulqullaa'aan sun. qajeeltootti hin deebifamaa jedheenidha irra deebi'een dubbisa inni duraa deebisee isa gaaffii gaafate sanaan hamma ganamaa fi galgala kuma lamaaf dhibba sadiitti hin tura kana booddee iddoon qulqullaa'aan sun qajeeltootti hin deebifama.
hamma guyyaa kuma lamaa fi dhibba sadiitti hin tura kana booddee qajeeltootti hin deebifama ani isa durii irraan dubbisuu barbaada girmaa'e sababiinsaa. sirriitti wanta nuu caqasuuf saddeetti lakkoofsa kudha afurirraa naan jedhesii hamma halkaniif guyyaa kuma lamaaf dhibba sadiitti sana booddee manichi qulqullummaan qullaa hundumtuu qajeelfattootti hin deebifamaa achirra xinnoo namaaniifu mana qulqullummaatu qullaa ergii guyyoonni kuma lamaa fi dhibba sadii sun raawwatamanii booddee jedha. Egaa guyyoota kuma lamaaf dhibba sadii ijoolleen waaqayyoo bara sana keessa jiran eeguu turre jira. Erga eeganii baroota xumura baroota amma jedhame keessatti immoo maaltu ta'a mana qulqullummaatu qullaa'u jalqaba. Kanaaf iddoo kanatti Daani'eel boqonnaa saddeeti keessa ilaaluun barbaachisaadha utuu gara fageenya dubbii kanaatti hin seeniniin. Bara Israa'el keessaa dhimma fayyinaatiif tajaajilli giddugaleessa ta'e tajaajila mana qulqullummaa ture. Abboommi waaqayyoos achuma keessa jiraata. Luboonnis achi keessa hojjetu. namni cubbuu hojjete tokkos dhufee achi mana qulqullummaatti aarsaa oolaa mudaa hin qabne qalee dhiyeessa manni qulqullummaa fayyina dhala namaatii fi yookaas bara israa'elii fi giddugaleessa ture waaqayyoos mana qulqullummaa keessa iddoo isaa teessoo isaa yookaas araara yommuu kennu kan taa'u kanaaf iddoo sana keessatti waaqayyoos namoota quunnama luboota isaa kan inni quunnamu achi keessatti kanaaf dhimmi kun daani'el boqonnaa saddeet mana qulqullummaati waaqayyo kan itti argisiise. manni qulqullummaa kun mana qulqullummaa lafarraa turee fi mana qulqullummaa isa waaqarraati kutaa lama of keessaa qaba daani'el boqonnaa saddeet yommuu ilaallu jechuudha keessumaa daani'el boqonnaa saddeet lakkoofsa sagalii kaasee hamma kudha lamaatti yommuu ilaallu gaanfi xiqqaan tokkoodha dhugaa lafa buusadha dhugaarra ejjeta jedha aarsaa har'aa borii gargar kuta jedhee dubbata. harka isaattis hin kennamuu jedha kana yommuu jennu gaanfi xiqqaan sun gaanfa akka hin taane maal jedha macaafni qulqulluun daawwit garbicha kootii fi gaanfa nan biqilchaa daawwit bara isaa keessatti gaanfa hin biqille humna nan kennaafiidha gaanfi humna qaama aboo qabu tokko qaama humnaan hojjetu tokkodha kanaaf gaanfa xiqqaa kan jedhe qaama tokko jira qaama aboo qabu qaama humnaan ka'e tokko. qaama dhugaa waaqaa dabsu qaama dhugaa waaqaa rajjetu qaama dhugoota waaqaatiin mormu tokkotu jira qaama mana qulqullummaa diigu tokkotu jira jechuudha kanaaf manni qulqullummaa lafarra ture mana qulqullummaa yerusaalemiin ture yeroo sana bara sana manni qulqullummaa yerusaalemi kiristoos dhalatee waggaa torbaatamaffaatti gubatee ture waa'ee sana raajii dubbatameedha daani'el boqonnaa saddeet lakkoobsi sagalii kaasee kan inni jiru eenyutu gube mana qulqullummaa sana. Mootii Roomaa bara sana turetu bifa amantii hin qabu paagaaniidha yookaas immoo mootii waaqa hin beekne jedhamee waamama mootii waaqa hin beekne kun immoo mana Yerusaalem mana qulqullummaa maal godheera diigeera macaafni qulqulluun fakkeenyaa yommuu haasa'u gaanfi xiqqaan dhugaa lafa buuse gaanfi xiqqaan mana qulqullummaa diige gaanfi xiqqaan aarsaa irraa borii gargar kute suni bara sana keessatti kan lakkoofsa sagalii kaasee kudha lamaatti jiru suni waggaa torbaatamuffaa irratti mana qulqullummaa diigee dhugoota ari'atee akkasuma aarsaa irraa borii kan naafe ta'uusaa kan as keessatti ibsuudhaaf raajii caqafameedha. kanaaf manni qulqullummaa lafarra ture mana qulqullummaa lafarraa sana immoo dhiigni kiristoos yesus gaafa maggaarajaa mana qulqullummaa sana gargar maal godhu gargar tarsaasee kaasee dhiigni hoolaa faayidaa dhabe dhiigni kiristoos yesus cubbuu hundumaatti nama qulleessuuf barabaraan kan danda'u yookaas kan biyya lafaa cubbuutti qulleessu ta'ee yeroo sana dhaabbate kanaaf tajaajilli mana qulqullummaa lafarraa achuma irratti kan inni hojiisaa dhaabe jechuudha haa ta'u malee. manni qulqullummaa dhimma fayyinaatiif giddugaleessa ta'e isa lafarraa qofa miti waaqarra manni qulqullummaa akka jiru kaa'uu yookaas hubachuutu nurra jira isas immoo lakkoofsa meeqarraati kudha afurirraa kaa'e. baroota kuma lamaaf dhibba sadiin laatamaa kuma lamaaf dhibbi sadiin sun baroonni erga dhumanii booddee manni qulqullummaa hin qullaa'e manni qulqullummaa qullaa'u jira jechuudha inni lafarraa hombade manni qulqullummaa qullaa'u kun isa kamii yommuu jennu. mana qulqullummaa isa waaqarraati kanaaf dhimmi kun dhimma raajiiti hiikkaa raajii keessatti kan iddoo fudhachuu qabudha kan biraa guyyootaa fi guyyoota kuma lamaaf dhibba sadiidha guyyoota kuma lamaaf dhibba sadii yoo kaafne eessaati kan jalqabuu qabu eessatti kan raawwachuu qabu kan jedhu ilaaluu dandeenya guyyoonni kuma lamaaf dhibba sadii as keessatti caafamee jiru kakuu moofaa keeyaati kan inni jalqabu haa ta'uyyuu malee iddoo lamatti qoode. guyyoota kuma lamaaf dhibba sadii daani'eel hubachuu hin dandeenye boqonnaa saddeet lakkoofsa 27 nu dubbifta laata girmaa'e sababiinsaa daani'eelii nan dhukkubsadhee jedha.
akkas jedha boqonnaa saddeet lakkoofsi 27 kana irratti ani daani'eel bututee dhukkubsadhees guyyaa baay'ee nan ciise kana booddee ka'een gara hojii mootichaatti ba'e mul'aticha immoo ani waanuma isaa nan wallaale. hin hubannes jedhaan.
Mul'ataan itti dhufe yoomii yeroon kennameenaan kuma lamaaf dhibba sadii guyyoota sun yommuu xumuramu mana qulqullummaatu maal taa'e.
Qulqulleeffama.
Daani'eeliif galuu dide kun Daani'eelin dhukkubsate utuu dhimma isaa yaadu mul'atichi baay'ee dinqisiisee ture Daani'eeliin hin hubanne guyyoota kuma lamaaf dhibba sadii maaliif akka hin dubbatame eessatti akka hin dubbatame hin hubanne namoonni baay'een iyyuu har'a akkuma Daani'eel hin hubanne kanaaf kan hin hubatamne iddoo hedduutti jira kun. Namoota hin hubatamneef hedduu addunyaadhaaf hin hubatamne raajiin iddoo kanatti barreeffamee jiru. Iddoo hedduutti utuu kun lallabamuu hin dhageenyu iddoo hedduutti raajiin kun utuu hiikamuu hin dhageenyu hin hubatamne hubatamuutu irra jira. Kanaaf manni qulqullummaa qullaa'edha. Kanaaf mee Daani'eel boqonnaan saddeet dhimma mana qulqullummaa lafarraatii fi dhimma mana qulqullummaa waaqarraa of keessatti qabataa jirra. Iddoo kanatti Daani'eeliif erga galuu dideetii waaqayyo ergamaa isaa Gabreelii erge boqonnaa sagal. Lakkoofsa 24 irraa dubbifanna.
Sagal lakkoofsa 24 irraa akkas jedha hiikaa Saaraa irraa irra daddarbaan raawwatee akka hafutti cubbuu hojjechuunis akka dhaabbatutti yakkaafis dhiifamuun akka argamutti qajeelummaan bara baraa akka dhufutti mul'anni raajiinis mallattoodhaan akka jabeeffamutti iddoo hundumaarra caalaa qulqulluun dibamee akka qulleeffamutti. waggoonni torbaa si'a torbaatamni saba kee irratti mandara kee ishee qulqullooftuu irratti akka darban murtoo ta'eera.
ee maal jedhaa waashaan dubbate Gabreeliin gaafa isaaf galuu diduu dhimmi guyyoota kuma lamaaf dhibba sadii kun Gabreeliin hin daganaa dhufe maaliif keessa Daani'eel hawwii guddaatu jira baruudha har'ayyuu namoonni raajii baruudhaaf hawwii guddaa qabaatanii keessi isaanii gaaffiidhaan jiraate deebiisaaf barsiisa waaqayyo isaaniif kennu dhaga'uun barbaadu taanaan waaqayyo ergamaasaa akka inni ergu shakkii hin qabu daani'el baruu barbaadeera garuu hin galleef kanaaf waaqayyo maal godhe ibsuudhaaf daani'elitti ergamaasaa erge maal jedhaa lakkoofsa 24 irraati saba keetiif isa qulqullaa biyya keetti loogni dhoowwamuuf cubbuun raawwatamuuf yakki badiisaaf tolli barabaraa deebi'uudhaa fi mul'atattiif raajitti milikkinna godhamuuf qulqulluun qulqullootaa dibamuu fi torban torbaatamni hafeera. Israa'elii fi torban torbaatama kutee kenne waaqayyo. Guyyaa meeqarraa? Guyyaa kuma lamaaf dhibba sadii. Yeroo darbe keessa dhaggeeffataan gaafatee ture dhimma bara nohii kaasee bara araaraa waggaa dhibbaaf diddama baroota araaraa laataaf waaqayyo namootaaf akeekkachiisa akka isaan dhaga'anii deebi'anitti kan jedhu waa'ee torban torbaatamaatu tuqamee ture yeroo sana nan yaadadhaa ammallee torban torbaatamni guyyaatti yommuu deebi'u guyyaa dhibba afurii fi sagaltama of keessaa qaba. Macaa qulqulluu keessatti raajii Hisqeel boqonnaa afur lakkoofsa ja'a irratti guyyaan tokko akka waggaa tokkooti jedha. Guyyaa tokko waggaa tokko godhee siif kenneera jedhaan. Raajiin kun kan inni itti hiikamu guyyoonni kuma lamaaf dhibba sadii kun waggoota kuma lamaaf dhibba sadii achi keeyaa torban torbaatamni guyyoota dhibba afuriif sagaltama qabu. Torban tokko guyyaa torba waan qabduufi torban torbaatamni yommuu guyyaa torba torba waan of keeyaa qabaniif torbaa yommuu baay'atu dhibba afuriif sagaltama ta'a. Kanaaf guyyoonni sun waggoota dhibba afuriif sagaltama ta'u akka hiikaa raajii guyyoota sanaatti Hisqeel boqonnaa afur lakkoofsa ja'aatti barreeffamee jiru irratti. Egaa ergi akkas ta'eeti guyyoonni kun torban torbaatamni Israa'eliif akka inni kenname achi keessatti sababii shaniif torban torbaatamni har'a iddoo garaagaraatti hin barsiifama garuu torban torbaatamni keessaa torban jaatamii sagal dhumee torban torbaatamaffaan. waggoota dhahicha torbanii akka ta'etti kan barsiifamaa jiru jira mee har'a inni ilaalla isa isa kaan kutaa biraatti ittaane yoo yeroo nu hanqate ilaaluu waan dandeenyuuf inni torban torbaatamaa sana keessatti sababii shan kaa'e daani'eeliif yommuu barsiise gabreeliin tokko yakka raawwatuuf jedhe yakki akka raawwatuuf jedhe torban torbaatamni saba israa'eliifi yeroo araaraa ta'e laataaf yeroo araaraa kana keessatti isaan qalbiin jijjiirramu taanaan yakkaan xumuratu yookaas xoofoo isaaniitu guuta jechuudha kun hin kennameef safarame inni lammaffaan cubbuun maala argatuuf xumura akka hin argatuuf jedha ee aarsaan oolaa dhiyaachaa tureera garuu gara fuulduraatti raajiin jiru ilmi nadhitti akka dhufuufi maal akka ta'u aarsaa akka ta'u wanti eegamaa jiru jira. ilmi nadhitti akka biyya lafaa dhufu waaqayyo tokkicha ilma isaa dabarsee biyya lafaatiif akka inni du'u gochuudhaaf jira kanaaf dhiigni re'oota kanaa dhiiga kiristoos yesuusiin yommuu bakka bu'u dhiigni re'ootaa gatii akka hin qabne dhiigni yesuus garuu cubbuu biyya lafaa akka inni wal faana fayyisu akka inni fayyisuuf danda'u iddoo kanatti cubbuun xumura argata gaafa kiristoos maal godhu dhiiga isaa dhangalaasu biyyi lafaa sababa fayyinaa isa gahaa ta'e argata. du'i lammaffaa warra sattamanamanii immoo amma gatii ilmaan namaa baasuu qaban du'a bara baraa sana maal godha baasa jechuudha inni sadaffaan inni dubbatame kana keessatti tola bara baraa galchuudhaaf jedha yesuus ayyaana isaatiif tola isaatiin dhiiga isaa dhangalaase ilmaan namaa kaffaltii tokko malee biliisaan dhiiga kiristoos yesuusiin tola jireenya bara baraatti hirmaattuu akka isaan ta'an kan godhuudha efesoon boqonnaa lama lakkoofsa saddeet irratti kennaadha jedha. ayyaanni waaqayyo akkasumaan kenname tola kenname gatiidhaan miti akka jedhu kiristoos yesuusis kanaaf tola bara baraa galchuudhaaf torban torbaatama sana keessatti inni arfaffaanii qulqulluun qulqullootaa dibamuuf jedha qulqulluun qulqullootaa eenyu kiristoos yesuus hojii ergamootaa boqonnaa kudhan lakkoofsa soddomii saddeet keessatti kiristoos yesuus hafuura qulqulluudhaan akka dibame kaa'a kanaaf kiristoos yesuus gaafa dhufee cuuphamu. hafuura qulqulluudhaan dibamuun isaa kan mirkanaa'u torban torbaatama sana keessatti inni shanaffaaf inni xumura raajiin hadhu goomuufi raajiin waa'ee kiristoos yesuus dubbatame sun maal ta'a in mirkanaa'a gaafa kiristoos dhufee dhalatu gaafa kiristoos dhufee du'u gaafa kiristoos cuuphamu gaafa kiristoos du'u wanta daani'eeliif dubbatame waa'ee torban torbaatamaa sana xumura isaa maal godha mirkaneessa jechuudha kanaafiyyuu. torban torbaatamni kuma lamaaf dhibba sadii guyyootarraa kan cite ta'uusaa saba israa'eliif bara araaraa isaanitti qalbii jijjiiratan ta'ee kennamuusaa iddoo kanatti argina jechuudha gaafa torban torbaatamni xumuramanii waggaan dhibba afuriif sagaltamni kuma lamaaf dhibba sadiirraa yommuu hir'ifamuu kuma tokkoof dhibba saddeetiif kudhan laata waggoota kuma tokkoof dhibba saddeetiif kudhan kanaaf torban torbaatamni kan inni raawwatu bara araaraa isaanii maal godhaniiru. raawwataniiru bara araaraa isaanii raawwatanii gaafa isaan guduunfan xoofoon cubbuun isaanii gaafa guutu maal godhan israa'eloonni kiristoosii yesuusiin dabarsanii ajjeesanii. torban torbaatama keessaa inni torban torbaatamaffaan walakkaa torbanichaatti masihiin maal ta'a jedha ajjeefamee hin du'aa jedha lakkoofsa 26 irraa nu dubbiftaa laata girmaa'e.
daani'eel boqonnaa sagal lakkoofsa 26 dha lafti nuyi dubbisaa jirru akkas jedha. dibamee kan moosifame tokkos waggaa torba si'a jaatamii lama sana booddee firdii malee lafarraa hin balleeffama namoonni geggeessituu isa dhufu tokkos mandarattii mana qulqullummaas hin balleessu hamma dhumaattis lolli diigamuu fi balleeffamuun inni murtoo ta'e irra hin ga'a dhumni geggeessituu sanaas lola bishaaniitiin hin ta'a.
maal inni torban jaatamii lama booddee masiichi waraanameen du'a sababii malee biyyicha manicha qulqullummaatti kan dhufu sabni sooressan balleessa jedha lakkoofsa 27 irraa mee dubbisi.
27 irraa ammoo akkas jedha inni utuu jiruu waggaa torbaaf namoota ciccimoo wajjin kakuu isaa in jabeessa waggoota sana erga walakkeesse immoo qalmi kennaan midhaaniis akka hafu hin godha wanti jibbisiisaan nama rifachiisu sun. mataa iddoo aarsaa gar tokkorra kaa'amuuf jira kunis hamma badiisi murtoo ta'e isa diigamuu fidu sana irratti dhangalaafamutti tura jedhe.
torban jaatamii lama erga darbee booddee torban torba manni qulqullummaa akka ijaaramu achumaa daani'el boqonnaa sagal lakkoofsa 24 kaasnee ilaalla torban torba jechuun guyyaa 49 qaba waggaa meeqa ijaarame ammoo waggaatti jijjiiramu waggaa 49 fi ijaarame jechuudha manni qulqullummaa. waggaa 49 erga ijaarame booddee torban torbaaf erga ijaarame booddee torban torbaatama kiyaame qatafa torban 63 tafa torban 62 ammoo mana qulqullummaa ijaarame sana keessatti tajaajilli geggeeffama torban 62f torban torba meeqa torban 69 ta'a torban torbaatamaffaa sana tafa jechuudha torban torbaatamaffaa sanatti masihiin waraanamee du'a sababii maleedha walakkaa torbanichaatti kanaaf yaadan mul'isuu barbaadu tokko yaada keenya keessa jira yoo ta'e tarii. torban torbaatamaffaan sun hin raawwatamne inni kun waggoota torba of keessatti qabata waggoota dhahicha torban waggoota torban kan dhahichaa isa qabataa jedhanii akka warra barsiisanitti yaada qabannee jirra yoo ta'e torban torbaatamaffaan sun kan hin raawwatamne ta'uusaa yeroo baay'ee iddoo adda addaatti barsiifamaa jira garuu akka macaafa qulqulluu amma dubbifanneetti torban torbaatamaffaa sana keessatti walakkaa torban torbaatamaffaa sana keessatti masihiin maal ta'a waraanamee du'a. masihiin waraanamee kan inni du'e waggaa kuma lamaan dura darbanidha kanaaf torban torbaatamni kan isaan raawwataman yoomi jechuudha gaafa masihiin waraanamee du'e masihii waraananii ajjeesuu qofa miti gaafa isxifaanos dhagaadhaan rukutame sana maal carraan ijoollee israa'elii maal ta'e jechuudha raawwatee xumuramee cufameera akkuma yeroo darbe dhaggeeffataan keenya tokko nu gaafate carraan israa'elootaaf kenname waa'ee harbuttii wajjin kan wal qabatu akka harbuttiin godde israa'eloonni mootummaa waaqayyootti fayyadamuu dadhabanii gaafa jedhan isaan harkaa fuudhee ormootatti kenneera waaqayyo. rukutamuu isxifaanos irraa kaasee wangeelli israa'el keessa ture hundumtuu dabarsee ormootatti kan inni kenname. kanaafiyyuu iddoo kanatti torban torbaatamni hundinuu raawwatamanii kan isaan darbanii bara isxifaanos dhagaadhaan rukutame bara kiristoos du'ee sababii malee waraaname sana akka isaan xumuraman daani'el boqonnaa sagal lakkoofsa 24 kaasee amma 27tti kaa'ee jira. garuu ammas gaaffiin dhaggeeffataa keenyaa inni kan biraan maa inni guutummaan isaa kumi lamaaf dhibba sadii guyyoonni sun raawwatamaniiru moo yookiis hin raawwanne kan jedhu irratti yeroon itti nu fufsiisa ta'e itti fufna girmaa'e.
yeroon nu ayyamaan jirtu har'aaf sin gahaanuun jechaa jirti sababi kanaaf asuma irratti yoo dhaabne gaarii natti fakkaata torban dhaggeeffataa keenya kanaaf gaaffilee har'a jalqabne kan itti fufuun gaarii fakkaatee natti mul'ata. kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii aga yoonaatti kan isin faana turre dabalaa taawwayyaatii fi girmaa'ee baa'isaatti kun egaa gaaffileen keessan irra sababii yerootiif asirratti daangeffameera kan hafeet yaada gaaffilee har'a jalqabne kana torban isiniif xumuruudhaaf asumaan waadaa isiniif seennaa amma sanatti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaannuuf tura.
sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenne asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaada qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaan dhuqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaan dhuqa poostaa 455 finfinnee.
Addunyaa darbuudhaaf dhufe guyyaa gooftaa laafni moola mandhee eegaa jirra laata. Guyyaan guyyaa irratti barri lakkaawame fuuldura abbaatti seenaan barreeffame. Addunyaa darbuudhaaf addunyaa darbuudhaaf dhufe guyyaa gooftaa laafni moola mandhee eegaa jirra laata. Dhufuuni hafaa kan jedhaa turani kan shakkii baay'isaan hardhammoo tarani mootillee sodaanne kan jenne maal goona hin hafu hin turu abdiin kiristaana. Guyyaan guyyaa irratti barri lakkaawame fuuldura abbaatti seenaan barreeffame. Adunyaan darbuudhaaf adunyaan darbuudhaaf dhufe guyyaan gooftaa raafne muudam badhee eegaa jirra laata. Jaalatee teemitee gooftaan ni obseera. Akka nu deebinuuf yeroo nuuf kenneera. Barri dabaalamee baroota irratti mootummaan qophoofne dhufaa namootatti. Guyyaan guyyaa irratti barri lakkaawame fuuldura abbaatee seenaan barreeffame. Adunyaan darbuudhaaf dhufee guyyaan gooftaa. Naafni muda mandhee eegaa jirra laata. Guyyaan guyyaa irratti barri lakkaawame fuuldura abbaatti seenaan barreeffame. Adunyaan darbuudhaaf adunyaan darbuudhaaf dhufe guyyaan gooftaa raafne muda mandhee eegaa jirra laata. Dhufuuni hafaa kan jedhaa turani kan shakkii baay'isaan hardhammoo tarani mootillee sodaanne kan jenne maal goona kanaafuu hin turu abdiin kiristaana. Guyyaan guyyaa irratti barri laakawame fuuldura abbaatee seenaan barreeffame. Adunyaan darbuudha dhufee guyyaa goota lafni muuda mandhee eegaa jirra laata. Guyyaan guyyaa irratti barri laakawame fuuldura abbaatee seenaan barreeffame. Adunyaan darbuudha. Adunyaan darbuudhaaf dhufee guyyaan goofta rafne moola maddee eegaa jirra laata. Kan nyaatee nu fixee nu buqqise cubbuun kan gooftaa filachuuf humnaa dhabdee lubbuun. Gaaf tokko kan hundaa bulkannee dagannaa innillee ni deebaa isaa wajjin deemnaa. Anaa miti goofta ofumaa na yaadde ati na barbaadde harka koo harka koo na gaadde. Anaa miti goofta ofumaa na yaadde ati na barbaadde harka koo harka koo na gaadde. Naannichi goofta ofuma na yaadde ati na barbaadde harka koo harka koo na gaadde.